Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu bariya abakozi bari aha mu mujyi n'abakobwa benshi bakiri batoya nibo baterwa inda bagatangira ubuzima bubi bakiri batoya bakarangiza bafashe udutaro kugira ngo bajye mu muhanda uwo ni bwana munyamariza eduard umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda aravuga ku cyemezo leta y'u rwanda yafashe cyo guca mu mihanda y'umujyi wa kigali abazunguzayi bacururizamo ntabwo nzirirwa mu rugo imbere y'abana abana bandireho ngo niriwe mu rugo nzaza muri wa muhanda nibatamfata nzagera mu rugo nibamfata bazanjyana kwa kabuga n'ubundi turahamenyereye wowe ni umwe mu bantu bacururiza mu mihanda mu murwa mukuru w'u rwanda kigali iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya ni nyuma y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi waramutse neza muramutse Eugenia tuyahere muri congo inama nkuru y'abepiskope ba kiliziya katolika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ko ifise amakenga y'uko ubwicanyi buriko buraba mu ntara zitandukanye z'igihugu bushobora kuburizamwo itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibyo byashyikirijwe na padiri donatien shore ni umuvugizi w'inama nkuru y'abepiskope ba kiliziya katolika muri kongo kuri uyu wa mbere avuga ko ari amayeri yaba ariko akoreshwa nabo atashimye kudoma k'urutoki bifuza gukoresha akajagari mu gihugu kugira igihugu cyinjire mu bihe bitorohereza amatora ekereziya katolika yo muri kongo isaba perezida joseph kabila gukora uko ashoboye kugira ashyire mu ngiro ibyavuye mu masezerano hagati y'abanyepolitike agasaba abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo kudashyiraho inzitizi izo arizo zose kugira igihugu gishike ku mahoro arama abaganga bakora mu bitaro bya leta muri kenya barahagaritse imirimo kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri basaba leta kubongera imishahara no gushyiraho icuka cyiza mu kazi nk'uko babyemeranije mu masezerano bateye ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu amakuru dukesha umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi royal ambuwari avuga ko uko guhagarika akazi kumaze kugira ingaruka zitari nke zirimo n'abarwayi bamaze kuhasiga ubuzima ishyirahamwe ryishinze kurwanya indwara ya kanseri muri kenya rimenyesha ko rironka raporo z'abantu batatu bapfa ku ndwi bahitanywe n'iyo ndwara ya kanseri kubera ko abaganga babitaho batagikora leta ya kenya isigura ivuga ko ataburyo bw'amafaranga ifise bwo gutunganiriza abo baganga nk'uko babyumvikanye ibiganiro bijyanye no kurangiza iryo hagarikwa ry'akazi bikaba biriko birabandanya ariko imiryango y'abamaze gupfa yo ivuga ko ataco bazohungukira igipolisi cyo ku murwa mukuru wa somaliya gitangaza ko umuriro watongoye isoko rikuru ryo ku murwa mukuru Mogadisho kuri uyu munsi wa mbere uheze uhitana abantu babiri abandi batari bake barakomereka abategetsi ba somaliya bavuga ko uwo muriro wadutse mu gatondo ka kare wagoranye kuzimya bivanye n'ukuntu tuzu two kudandarizamo twubatse igipolisi cyatangaje ko umuriro nk'uyu utari bwigere uboneka muri somaliya gushika ubu ntiharamenyekana icyatumye uwo muriro waduka hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika kuri wa kabiri niho ashikiriza ijambo ry'iwe rya mbere sena ya amerika abarepublikani n'abademokarate bakoranye abashinga amateka ba leta z'umwe za amerika rero bavuga ko perezida trump akwiye gushimikira ku byo amerika yiyemeje gukorera amakungu umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri sena ya amerika michael bauman atangaza ko mu gihe byinshi mu bizoba bigize ijambo ryiwe byerekeye ibyazokorera hano muri amerika abashinga amateka bifuza ko trump avuga ku bijyanye na politike yiwe mpuzamakungu senateri john Tune wo mu mugambwe w'abarepublikani avuga ko byitezwe ko Trump avuga cyane ku byo agiye guhindura na cyane cyane mu bijyanye n'amagara y'abantu ariko yavuze ko n'ibijyanye n'amakungu bikwiye gushikirizwa na senateri Chris Van Hollen wo mu mugambwe w'abademokarate aremeranya nawe avuga ko Trump akwiye gutomora ko Amerika ihagarariye agateka ka muntu ku isi kandi ko azoshigikira ibihugu bijuditse na Amerika kandi ntazocudike n'igihugu cy'Uburusiya iryo jambo rije inyuma y'umunsi umwe ibiro vya White House bya perezida bishigikirije integuro yo gusubiramwo itegeko ry'amafaranga leta izokoresha mu kongereza amafaranga akoreshwa mu gisirikare caha muri leta z'umwe za Amerika tukivuga mu makuru y'amerika nyene ubushikiranganje bwo kwivuna abansi aha muri amerika butangaza ko bwarungikiye ibiro vya perezida white house integuro y'ukuntu borwanya imigwi y'iterabwoba muri iraki hamwe na siriya umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi jeff davis yatangaje ko urwo rwandiko rurimwo imikenyuro yokoreshwa kugira babuze abagira iterabwoba uh, gushinga leta ifatiye ku idini davis ntiyashikirije ariko ido n'ido ry'ibiri muri iryo muri iyo nteguro ariko bamwe mu bategetsi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi pentagone bwaha muri amerika bari batangaje mu ndwi irangiye ko urwo rugamba ruzokorwa no ku migwi y'iterabwoba ikwiragiye ku isi harimo na al qaida iri ni imigwi iriko igwanira mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ahandi bakavuga ko kukirenze ku gukoresha ingufu za gisirikare leta z'ubumwe za amerika izokoresha n'imikenyuro ya politike mu kuzoza baraganira n'abandi bakorana ku isi
urakoze aruyizi kuri aya makuru nshuti rero hari n'amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wawawa akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu tujye mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi abagabo babiri bari bavuye kwiba barishwe bakubiswe impiri n'abaturage ku mutumba wa rangi muri zone bisinde muri komine n'intara ya ruyigi abayobozi basaba abaturage kwirinda ibyo kwihanira umunyamakuru ijwi rya amerika fidel d'antoine nsabimana adufitiye inkuru irambuye abo bagabo babiri bishwe ni manirakiza nesitori avuga ku mutumba wa rangi n'undi mugabo yamenyekanye ku izina rimwe rya ramazani abamuzi bavuga ko bavuka mu ntara ya cankuzo bose uko ari babiri baheruka kure bava mu iborero rikuru ryo mu ruyigi aho bari bafunze bagiriza ubusuma bukabije basohotse ibohero ku kigongo c'umukuru w'igihugu ku muhingamo wo kuri uno w'imana abo bagabo babiri barabomoye inzu y'uwitwa pirime ku mutumba wa rangi barasahura ibirimwo abanyagihugu baciye babaja mu makanda aho bavuye babafatira ku mutumba wa rutonganirwa biremetse ivyo basahuye uwo mutumba wa rutonganirwa uri ku birometero bine uvuye aho bari bavuye kwiba amakuru twakuye ku mutumba wa rutonganirwa amenyesha ko abanyagihugu baciye babaduka n'amahiri gushika bacikanye hari mu masaha y'icumi y'umuhingamo nkeshimana angelina nyina wamanirakiza nestori twamusanze imbere y'inzu yiwe ku mutumba wa rangi aho yari agandariye na baramukazi we n'agahinda kenshi yatubwiye uko vyagenze ntibamufatiye mu bihororo cyabaramu baramuzana bamwiciye hepfo y'umuhiri we arababwira ati jewe ko ibyanyu bibonetse mupfumwe muduce ibimuga mutureke ama rero nagize nka baca barabahuragura ibibando barabica urupfu rubi barabamwagagura ntama nagize ndaduga mbona ikirongo cyishe kiraje njya hiyo mu kigo numva ngo baramwishe ngo umugongo uracitse ntandaduga n'iyo ruguru nyene sanga mwana bamwishe bacunamitse bapfuka n'utwatsi ubundi nawe barambika k'ibibando binini binini byinshi urabona umubyeyi ndabura uko ndibikike icyo baragenda ngo turamwishe muri ivyo vyabaye nkeshimana angelina arafise icamubabaje kuruta baca bagiza ko baca bamufubana nigogana nigona umugore we siho yari yari mu isoko n'abana biwe bari mu isoko hano umwana n'umwe yamuherekeje uwundi mwana yaciye agenda kwinyegeza abonye bariko barica se wiwe ibintu rero bimera gutyo umugore wacu baza ati banze murindire basha banze murindire basha umukazana aze ndinginga na mwene wabo genda unzanire umukazana wanje azeba basha abona urupfu umugabo wapfuye n'abana yemwe bamubone ngo ni ukutwara nyabona baca baratwara rero turatwara baratwara mu kirago umugore yari kwigurira isanduku yari ya- yari kumushyira mu isanduku umugore yarayararira siridiyo jumeko yabwiye ijwi rya amerika ko yagerageje kubuza abanyagihugu kugira ngo ntibihanire ariko ntiyorohewe iby'ibyo byo mu nzu ibiki bimatera impuzu amaradiyo byinshi ni nayo ngiye nyine ndiburabe nyine numva cyagomba babakubite babahashe Mm, bankubise inkoni cyenda ndava none bo bari gukubitiye kurana babugere bareka kubakubita kuri uyu mutumba wa rangi manirakiza nesitori yari asanzwe azwi nk'umusuma karuhariwe aba ni bamwe mu banyagihugu twavuganye ku mutumba wa rangi aho asanzwe avuka abasoma abasoma rutetebye ngira ngo baramaze nk'imyaka myinshi biba Eh, zaba za cankuzo canke za gitega canke za kumoso canke za buteze nta nahamwe batiba hose baguma biba bari bazwi rwose bikomeye Eh, ko no kurekurwa muri ino minsi mugabo urabona ko bari baciye basubira kuza kuva muri inzu z'aba- za barundi uretse ibyo yari amaze kwiba hari ibindi yari amaze kwiba hano ino ino mama mama mama
urashara igisuma karuhariwe
bisanzwe asanzwe ari umusuma nyine bari bamuzi uwo ari we wese yari muzi yuko ari umusuma Mm, naho yari aho naho yatembera mu bantu mu gihe atu- aba- aba atagiye kuyiba bari basanzwe bamuzi aho ahagaze hose ko ari umusuma Eh, aho mubonye bicungira none urumva naho o- yakuye mu nsangane abanyagihugu nyine bara abanyagihugu babishe abanyagihugu bose si ukuvuga ngo ni umuntu umwe yamwishe ko bari basanzwe bazi ko ari abasuma baba batobye Valerie Nkunzimana umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Ruyigi asaba abanyagihugu kubavanura n'ingendo yo kuyanira akagabisha n'abagifise bene ako kageso amakuru twakuye muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi ni uko amatohoza yatanguye kugira ngo bamenye abo baba bari imbere mu bugandagura abo bagabo babiri ku mutumba wa rutonganirwa muri komine ya Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika tuve mu ntara y'uruyigi tujye mu ya kirundo abantu babiri baraye baguye mu gitero cy'amabandi ku muhanda wo ku mutumba rambo muri komine n'intara ya kirundo abaturage bo ku mutumba wa rambo bavuga ko abo bajura bari bitwaje imipanga basahuye n'amaduka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze afite inkuru irambuye ku muhana wa cishahayo ezekiyeli niyo haraye hatewe umuvukanyi wiwe babana hafi niwe yavyutse ubwa mbere kumutabariza amenyesha ko yashoboye kubona uwo mugwi w'abasuma avuga ko uwinjiye mu nzu ubwa mbere muri abo basuma yaciye yitaba imana agasigura ko yishwe na bagenzi be bazi ko bamukuye ko uwo baje gutera ni ubuzima bw'abantu nyine bitwaje ibigwanisha by'ibipanga baza mu ijoro gutera abantu kugira ngo basahura ibintu batunze mu nzu baje mu masaha munani y'ijoro batera nyine ku muhana nyine w'aho tubana baramuguruza abanyagihugu bo ku mutumba wa rambo bavuga ko abo basuma babanje guca no kwiba mu yindi mihana ubwo busuma buturuka ku nzara canke ku ngeso abanyagihugu bo ku mutumba wa rambo bavuga ko bitoborohera bonyene gutuza ubusuma buriko buravugwa ku mutumba wabo ayo makuru twayatororokanije imbere y'umutaga ku muhingamo twahavuye turonka inkuru imenyesha ko n'uwari yakomeretse yitavye imana ezekiyeli cishahayo ari nawe yatewe yacikaniye mu bitaro vyo mu kirundo aho yariko aravurirwa ayo makuru yemezwa n'umukuru w'umutumba wa rambo ari nawe musitanteri wa komine kirundo yaturungitse ko kugira tumubaze ivyaraye bibaye uko vyagenze uwo mutware avuga ko yashitse ku muhana watewe akimenya ivyabaye amenyesha ko uwo musuma yapfuye yamenyekanye akaba aturuka ku mutumba arongoye mu gacimbiri ka kare mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
komisiyo ishinzwe kumenya ukuri mu burundi cvr ifatanije n'umuryango utabara imbabare ku isi cicr kuri uyu wa mbere yatangiye gutaburura ibisigazwa by'abantu bishwe mu ntambara yo mu burundi bagashyingurwa mu mva rusange igikorwa cyatangiriye mu ntara ya mwaro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka adufitiye iyi nkuru inyuma y'ibiro vya zone makamba ya komine rusaka ku mutumba mu gasenyi niho hatanguriye ico gikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bahahambwe mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu burundi musitanteri wa komine rusaka niwe yakiriye abaje gukora ico gikorwa umufasoni bernardine nduwimana yamenyesheje ko ari intambwe abarundi bamenye ukuri ku vyabashikiye yasabye ko ico gikorwa coshika kw'ihangiro abarundi bakamenya ukuri abahari rero murabona ko benshi ntibari bwavuke n'aba batama mubona ngaha icyo gihe bari bakiri bato mutumenyeshe rero muturonderere tumenye neza atari twumva ngo umwe aja harya mu muhana akabwirwa nabi waba ati canke mu nkuru canke mwirigara ngo byagenze uku n'uku turakeneye kumenya ido n'ido ingene abacu bishwe icyo byavuye ko tubimenye hanyuma mbere twongera tunabasaba n'uko mwanadufasha nitwamara kubaronka tukabahambana iteka dukoresheje imigirwa y'iki- ya kirundi nk'uko umurundi wese yitabye imana ashingurwa abari bishikiye ku mutumba musenyi kuraba ingene ico gikorwa gitangura harimwo abavuga ko ababo bishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ariho bahambwe mu kivunga sinzi nka leonidasi wo ku mutumba nyamugari wa zone na komine rusaka avuga ko samuvyara ariho yahambwe agasaba ko ukuri koja habona icyo gihe byaba rero babona kubidondagura twe duhora tuti bwari ubutegetsi bubi ntiduhora ko nicyo gituma twe tumaze kumva amagufa ari ngaha nta byiyumviro bibi twagiraniye na bene wacu twabonye ko ari ubutegetsi bubi bwakoze bibintu yego kiraba icyo gikorwa cyakiriye gute twacekeye neza cyane kuko twashimye ko biyumviriye ko umuntu ari umuntu bobashingwa n'iteka mugabo naho bobashingwa mu kibanza kimwe ikaba ikibanza cy'iteka mugabo twe turabishima cyane mu kabisa ko uri gukora neza kandi uri gukora ibintu byiza cyane byari binyegeye bikanyeguruka umuntu agaharira uwundi cyazi ko cyaba cyarabaye umva mugenza ukamuharira uti ndamuhariye kuri ibi byabaye kandi uwuharira si uwubona abona bagize ibi harimo abapfuye hariho abakiri hatacyo baba bakimaze uwo mugabo co kimwe n'ababuze bifuza ko boshumbushwa kuko uwishwe yacanyagwa n'utwiwe urukumba amazi umuryango ugasigara wifumbereje abantu benshi bibajije igituma ico gikorwa catanguriye mu ntara ya mwaro umunyamabanga mukuru w'umugwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi atanga inyishu kuri ico kibazo umufasoni clotida niragira avuga ko bari baravyemereye abanyamwaro mu kwezi kwa mbere uno mwaka igihe aho i gasenyi hari hibonekeje ibimenyetso vyerekana ko hari ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga Eh, muribuka mu minsi iheze mu mu kwezi guheze mbere twari twishikiye hano turavyibonera eh, dusiga twemereye abenegihugu kuko bavyifuza cane eh, ko tuzoca tugerageza tu- tukitegura eh, kugira ngo tuzanane n'abahinga ba- babimenyereye eh, kugerageza kuzura ibisigarira eh, vya bene wacu eh, kugira ngo eh, dushobore kubihambana iteka hanyuma dushobore no kushishikara rero kurondera ukuri kw'ibyabaye eh, ingene abo bantu eh, bagandaguwe icyatumye bagandagurwa babagandaguye inyuma ya mwaro ico gikorwa co kuzura ibisigarira vy'abantu bazimanganirijwe ubuzima mu magumi igihugu caciyemwo kizobandaniriza no mu zindi ntara havugwa ibinogo vyahambwemwo abantu mu kivunga nk'uko uwo mutegetsi wo mu murwi severe abivuga umurwi severe uri gukora ico gikorwa ubifashijwemwo n'umuryango utabara imbabare ku isi seyisere ufise icicaro mu gihugu c'ubusuwise umufasoni muganga tania de la barde aturuka mu gihugu c'ubufaransa niwe warongoye ico gikorwa biragoye kumenya igitigiri c'amagufa y'abantu amaze kuzurwa kuko ari igikorwa kibera mu ibanga mu mugwi severe no mu muryango utabara imbabare ku isi seyisere bashikiriza ko bazogira ico babwiye abarundi n'amakungu ibikorwa birangiye mu ntara ya mwaro evariste nzi ko banyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda sosiyete sivile riranenga icyemezo cya leta y'u rwanda cyo guhanisha ihazabu ingana n'amafaranga ibihumbi icumi ku bagurishiriza n'abagurira mu kajagari mu kiganiro bahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere bagaruka ku kwezi kwahariwe ibikorwa bya sosiyete sivile bwana eduard munyamariza uhagarariye iryo huriro yavuze ko leta yagombye kubanza gukumira impamvu zitera ubwo bucuruzi kuruta kwihutira guhana inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa aya mabwiriza yo guhana abagurishiriza n'abagurira mu kajagari cyane mu mihanda ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda sosiyete sivili yanenze nyuma y'ukwezi atangiye gushyirwa mu bikorwa yasohotse mu igazeti ya leta mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu ni amabwiriza atombora ko ufashwa agurishiriza cyangwa agurira mu kajagari bombi bahanishwa ihazabu ingana n'amafaranga ibihumbi icumi y'u rwanda zimwe mu mpamvu zikomeye ubutegetsi bushingiraho bwamagana ubu bucuruzi zirimo ko bwica ubucuruzi bwemeye kuko nta misoro n'amahoro byabwo zirimo kandi iz'umutekano muke mu mujyi wa kigali abajura bihishe inyuma yabwo guteza umwanda umujyi wa kigali n'izindi madame patricia muhongerwa umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage atangiza ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza yabwiye itangazamakuru ko impande zombi zifite inshingano zo gukumira ubu bucuruzi butemewe tujyanye dufata ugucuruza dufate n'umugurira bombi ntabwo bumvira bombi bafite ikibazo bagomba kwansaringa turateganya ko tubahana kimwe mu kiganiro n'abanyamakuru bagaruka ku kwezi kwahariwe ibikorwa by'ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda twashatse kumenya icyo bavuga kuri iyi ngingo y'ibihano bamwe basanga igamije kubangamira ubwisanzure bwabo abahagarariye iri huriro barasanga leta yarihutiye gushyiraho ibihano kuruta kwibanda ku gitera gushoka ubu bucuruzi bwo mu muhanda ibi byafatwa nko gushakira umuti w'ikibazo aho kitari bwana eduard munyamariza umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari iya leta mu rwanda aragaruka ku cyo bafata nka nyirabayazana w'ubu bucuruzi basanga leta ariho yari bubanze igashyira ingufu bariya bakozi bari aha mu mujyi n'abakobwa benshi bakiri batoya nibo baterwa inda bagatangira ubuzima bubi bakiri batoya bakarangiza bafashe udutaro kugira ngo bajye mu muhanda urebye amakimbirane n'ibibazo biba mu ngo nibyo byohereza abana benshi mu mihanda wongeye ukareba ikibazo reka mvuge cy'uburezi budafite ireme cyane kuko wongeye kureba ikibazo cya doropu awuti abantu barizeraga yuko buriya burezi bwa bose niburushaho kugira imbaraga ndetse n'ababyeyi bakabuhagurukira n'abayobozi b'ibanze bakabuhagurukira nta mwana uzongera kuva mu ishuri nta n'umwana uzongera kuba inzererezi iyo leta ishyira imbaraga aho hantu uko ari hatatu ndetse ahubwo n'abandi bafatanyabikorwa baramutse bashyize imbaraga aho hantu bagafunga ibyo byuho biturukamo abantu bajya mu mihanda kuri izo mpamvu bwana munyamariza avuga hiyongeraho iz'ubukene mu miryango n'ikibazo cy'ibura ry'imirimo cyugarije abatari bake cyane urubyiruko imibare iheruka igaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru badafite icyo bakora bari kuri cumi na kane ku ijana naho abarangije amashuri yisumbuye bo bari ku icyenda ku ijana kandi benshi bagaragara mu mijyi bwana munyamariza akagira inama ubutegetsi yo gukemura ibibazo mu buryo bwimbitse bubihereye mu mizi kuruta guhita bushyiraho ibihano ikibazo nge ntekereza kugikemura si ukuvuga ngo biriya bihano babikureho ahubwo nibarebe ukuntu babikemura upstream babikemurire mu muryango ntekereza yuko umwanzuro wavuye mu mushyikirano uherutse kuba ndakeka niba atari umwanzuro wa gatatu ni uwa gatatu ntekereza yuko wadufasha cyane kubungabunga umuryango amakimbirane n'ibibazo biwurimo kuri uyu munsi kugeza ubu butegetsi bubarura amasoko cumi n'abiri bwubakiye abazunguzayi hirya no hino mu mujyi wa kigali bunabakuraho amahoro y'uturere mu gihe cy'umwaka burabarura kandi abazunguzayi basaga ibihumbi bitandatu bwemeza ko bumaze gukura mu mihanda gusa nanone ubutegetsi ntibuzi umubare wa nyawo w'abasigaye mu mihanda kandi hari na bamwe bajya muri ayo masoko bikarangira bagarutse mu mihanda igishoro cyababereye ikibuza muduhaye isoko mukaduha n'igishoro uyu muhanda nta wawutubonamo namwe ibibazo biri muri iyi kigali murabizi nk'ubu ngubu niriwe nkata maze gukora amafaranga icyatanu nanze kuyaryamo n'inyaryamo mu rugo bararya iki ni agakopo k'amazi nanyweye ubu niko ndi gukatana mu munda icyatanu cyanjye ndagigeza mu rugo madamu aguremo ibirayi abana babashe kurya ntabwo nzirirwa mu rugo imbere y'abana abana bandireho ngo niriwe mu rugo nzaza muri wa muhanda nibatafata nzagera mu rugo nibamfata bazanjyana kwa kabuga n'ubundi turahamenyereye aya mabwiriza yashyizweho nyuma y'igihe kirekire ubutegetsi bushyiraho izindi ngamba zi zikumira ubucuruzi bwo mu kajagari bukaguma ari ndanze icyakora bo bireba benshi bakunze kugaruka ku ngingo y'ubushobozi buke ntibemeranya n'ubutegetsi kuri ibi bihano bakagombye kubana kuduteranyiriza hamwe bakadukoresha nk'inama runaka bakabanza bakatuganiriza bakatubwira imbogamizi zirimo kuba twakorera ku muhanda tukagira uko tubyakira ariko ntabwo bahita bahutiraho ngo duciye abantu ku muhanda kandi batarabanje no kubitumenyesha ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe ku munsi nk'ubu ngubu ngiye no kurangura utundi ni amafaranga inote y'ibihumbi bitatu nkoresha muri uyu muhanda nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu niba bashyizeho amande y'ibihumbi icumi nyine ubwo ngubwo urumva ni nk'aho banyirukanye mu gihugu cyanjye none se ubwo urumva nzatungwa n'iki none se nzibe nze ngo ushikuze iyi telefone se ibyo ntabwo ari byo nta perime mfite nta diporome mfite muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya sosiyete sivile zo mu rwanda kimwe mu by'ingenzi abahagarariye iyo miryango bazibandaho ni ukwegera rubanda bakamenya ibibazo bafite bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta z'ubumwe za amerika iratewe amakenga n'ibyerekanywe mu videwo iteye agahinda irimwo amasanamu asa n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe n'abasirikare ba leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku banyagihugu badafise ibigwanisho mark turner umuvugizi by'agateganyo muri departema ya amerika amenyesha ko ubwo bwicanyi mu gihe bwokwemezwa bwoharugwa nk'ibyaha by'agateakazina muntu bukaba kandi bwoba ari uwuje kunyura ibintu mu gihugu ibintu bisanzwe bitifashe neza zed arad al hussein arongoye igisata cy'agateakazina muntu muri onu avuga ko hari ibirego byinshi kongo iregwa ku bijyanye no guhotera agateakazina muntu mu karere ka kasayi akavuga ko hari abantu bicwa bahizwe n'abasirikare bagahobwa ko bashobora kuba ari abagwanyi b'umugwi witwaje ibigwanisho ukorera muri ako karere repubulika iharanira demokarasi ya kongo yugarijwe n'ibibazo bya politike ubutunzi imibereho hamwe n'umutekano harakenewe gutunganywa gushasha ibijyanye n'umutekano hamwe no kudahana ari nabyo bibazo bibangamiye cyane kongo ihinduka muri ibyo bisata mu karere ka kasayi no mu gihugu cyose rizosaba ko haba uburongozi bwa politike bwiza hamwe no gushaka kuboneka ni byankenerwa ko ubuzima bwa politike bushinga imizi hakaba n'umwitwarariko ku gihugu kugira umutekano n'amahoro birama biboneke mark turner avuga ko ari nacyo gituma babandanya guhamagara imigwi yose kwihutira gushyira mu ngira amasezerano yashyizweho itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze kugira kongo ishobore gutunganya amatora muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi habe no kubisikanya k'ubutegetsi mu nzira y'amahoro na demokarasi mark turner avuga kandi ko basaba leta ya kongo gukora amatohoza akomeye mu maguru masha igakorana n'amashyirahamwe agejejwe hagati y'akazina muntu kugira abakoze ubwo bubisha babihanirwe abandanya avuga ko bariko barakurikirana intureka ziri mu buseruko bwa kongo hagati y'imigwi igwana zibangamiye agati y'akazina muntu cyo kimwe n'ibibazo by'ubutunzi hamwe n'umutekano muke naho hari intambwe yatewe mu gutunganya urudandaza rw'ubutare inzitizi ziracari nyinshi bivuye ko imigwi y'abitwaje ibigwanisho ibandanya kuronswa amafaranga aciye muri uko gucukura ubutare amahoro umutekano na politike nziza nibyo bishobora gutuma repubulika iharanira demokarasi ya kongo itera imbere leta zunze ubumwe za amerika izobandanya gushigikira abanyagihugu ba kongo kugira abahohotera agati y'akazina muntu bahanwe mu kubandanya gukorana na kongo mu ntumbero y'uko ishinga imizi igakomeza demokarasi n'iterambere
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ntaho bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu uwashyize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi amakuru mwayagejweho na aloyizi bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugene mukankusi nkambifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.